iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fideli murakoze ndamuteze amatwi tuyahereye mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini umwanditsi w'umuganda akurikiranwa n'ubutungane ku bwo kunegura umuhungu wa perezida yoweri museveni yarahunze igihugu nk'uko bivugwa na avoka wiwe aaron kiiza avoka wa kakwenda rukira bashayiga yabwirijwe irya amerika ko uwo mwanditsi yahunze igihugu ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'iminsi ibiri ubutungane bw'ubuganda bwaranse kumusubiza pasiporo yiwe kiza yavuze kandi ko aburanira aza yarashyitse mu gihugu kibanyi cy'u rwanda kandi ariho ariko arageragereza kujya mu buraya kakwenza yari yasabye sentare kumukomorera pasiporo yiwe kugira aje mu gihugu cy'ubudagi kwakira agashimwe yahawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abanditsi ryitwa pen international hamwe no kwivuza inyuma yo gukubagurwa igihe yari afunzwe n'igisirikare kakwenza yafashwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe aca afungirwa mu ibohero rya gisirikare indwi zibiri imbere yo kunguruzwa mu ibohero rya leta yahavuye arekugwa mu kwezi guheze atanze ingwati ariko yari agikurikiranwa kuri icyo cyaha cyo gutuka liyetena generale muhozi kayine rugaba umuhungu wa perezida yoweri museveni uwo muhungu abonwa ko ari we ashobora kuzosubirira museveni mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu abahitanywe n'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe batsirayi bariyongereye gushyika kuri mirongo icyenda na babiri muri madagasikari abategetsi bayivuze ejo ku munsi wa gatatu ni mu gihe kandi amashyirahamwe y'abatanga imfashanyo ariko yiruka kugira afashe abantu barenga ibihumbi ijana na cumi bakeneye imfashanyo zihuta ikigo cy'igihugu kijejwe gutabara mu bihe by'ibiza cyavuze ko benshi mu bafuye baguwe ko n'amazu yabo amashyirahamwe atari make y'abagira neza hamwe n'ibigo bya oni baratanguye kurungika ibikenewe hamwe n'abakozi gufasha abasinzikajwe n'icyo gihuhusi ubufaransa bwarungitse abatabara mirongo itandatu gufasha kubaka ibibanza byo gutunganirizamwo amazi meza yo kunywa hamwe n'indege zitagira umudereva za drone zijya kuraba ibikenewe mu turere tugoye gushikamwo abahinga b'abadagi nabo baza barashyitse gufasha mu bikorwa by'abagiraneza amabarabara mirongo ibiri hamwe n'ibitarugwa cumi n'indwi byabomotse biriko birasanugwa muri afurika kandi abajejwe umutekano muri sudani ejo kuwa gatatu barahagaritse abategetsi babiri barongoye abandi barimwo uwahoze ari umushikiranganji yamuka mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi forces for freedom and change ffc mu funyafunyo y'icyongereza uyu mugambwe niwo wateguye imyiyerekano yiyamiriza kudeta ya gisirikare yabaye mu mwaka uheze abo bagabo babiri bafashwe ni Khaled Omar Youssef yahoze ari umushikiranganji hamwe na Wadgi Saleh ari mu bakunze guhagararira imyiyerekano kandi akaba n'umuvugizi w'uwo mugambwe FFC biyongereye ku bandi baharugwa badaharugwa bafunzwe kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri kw'icumi kuva mu kwezi kw'icumi itariki mirongo ibiri akagwi k'abasirikare karongowe n'umugaba w'ingabo Abdel Fattah al-Burhan gafashe ubutegetsi amakuru ku burusiya na Ukraine abasirikare b'abakomanda b'abarusiya barashyitse mu gihugu kibanyi ca Bielorusiya ejo ku munsi wa gatatu kurongora abasirikare babo ibihumbi mirongo itatu bari mu myimenyerezo y'igisirikare ca Bielorusiya izomara imyaka izomara iminsi icumi uburusiya kandi bwaratwaye ubwato bw'intambara mu ibahari ryirabura kandi bukaba bufise abasirikare barenga ibihumbi ijana ku rubibi uburusiya buhana na Ukraine Ukraine nayo nyene yaratangaje imyimenyerezo ya gisirikare y'iminsi icumi itangura kuri uyu wa kane abahinga mu iperereza ryo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bavuga ko uburusiya bufise mirongo irindwi ku ijana by'inguvu za gisirikare ziteguye gutera igihugu ca Ukraine perezida w'uburusiya Vladimir Putin we arahakana ko afise umugambi wo gutera Ukraine ariko agasaba ibihugu byo mu burengero bw'isi guhagarika umugambi wo kwinjiza Ukraine muri OTAN kuri iki kibazo nyine ca Ukraine na n'uburusiya ubwongereza bwaratanze abasirikare igihumbi bazoguma bameze magabo gufasha mu gihe hoba abanyagihugu bokogwa ko n'intambara yotegwa n'igihugu cy'uburusiya ibi byatangajwe mu gihe umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza boris johnson aja kubonana n'abategetsi ba otane hamwe n'abategetsi ba polonye kuri uyu munsi wa kane umushikiranganje wa mbere johnson agiye i buruseli ku cicaro ca otane hamwe no muri polonye gushimangira ku ngendo otane igendera ko yo kuganira ku mfashanyo ya gisirikare igihugu ciwe cotanga mu gihe uburusiya bwarunze abasirikare babwo hafi y'urubibe na ukraine uru rugendo rwa johnson ni rumwe mu zindi ngendo zimaze iminsi zikorwa n'abategetsi ku rwego rwa kidiplomasiya perezida w'ubufaransa emmanuel macron yarabonanye na perezida w'uburusiya vladimir putin mu ntango z'iyindwi nayo icegera ca perezida wa amerika kamala harris mu ndwiza azoba ari iminice mu gihugu c'ubudagi mu nama y'umutekano aho azobonana n'abandi banyaburaya bafatanije mu guhangana na ukraine
urakoze aroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura mu burundi buragabisha abantu bose batarariha amakori n'amatagisi ku mazu yabo yo kubamwo n'ayo kudandarizamwo guhera igenekerezo rya cumi na gatanu ibihano ku bacerewe kuriha bizotangurwa gushira mu ngiro impapuro zose zisabwa muri meri ya bujumbura zizotangwa ari uko uwazisabye yerekanye ko yarishe ikori ry'agataka hamwe n'amatagisi ku bakora urudandazwa uyo ni jimi hatunga imana atwara igisagara ca bujumbura sentare mpuzamakungu ijejwe ubutunganirira mu buholande yategetse uganda kwishura kongo imiliyoni amajana atatu na mirongo ibiri na zitanu y'amadolari ya amerika y'indishi y'ivyononywe mu ntambara mu ntara ya ituri amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini sentare mpuzamakungu ijejwe ubutunganiriraye mu buholande yategetse uganda kwishura kongo imiliyoni amajana atatu na mirongo ibiri na zitanu y'amadolari ya amerika y'indishi y'ivyononywe mu ntambara y'igihe kirekire yabaye hagati y'ivyo bihugu bibanyi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwafashe icyo cyemezo kuri uyu wa gatatu nyuma y'imyaka cumi n'irindwi rwemeje ko ingabo za Uganda zarenze ku mategeko mpuzamahanga zinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwemeje kandi ko zashyigikiye imwe mu mitwe y'abarwanyi mu ntambara yabaye hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani n'ibihumbi bibiri na gatatu mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Kongo. muri uru rubanza rwagejejwe bwa mbere mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye rusumba izindi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda umucamanza yategetse ko uganda igomba kwishyura izo ndishyi mu byiciro harimo miliyoni z'amadolari magana abiri na makumyabiri n'eshanu z'indishyi zigenewe abafashwe ku ngufu abinjijwe mu gisirikare ari abana n'imiryango y'abapfushije ababo bagera ku bihumbi cumi na bitanu urukiko rwagennye miliyoni mirongo ine z'amadolari y'amerika ku byangijwe n'intambara na miliyoni mirongo itandatu z'amadolari y'amerika y'umutungo kamere nka diyama na kolta rwemeza ko uganda yacukuye mu ntara ya ituri rwari rwasabye ibihugu byombi kumvikana ku buryo bw'indishyi ariko repubulika ya demokarasi ya kongo iza kugaruka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ivuga ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byahagaze icyo cyemezo gifashwe n'uru rukiko rukemura impaka hagati y'ibihugu n'intakuka kuko nta rundi rwego rw'ubujurire rubaho mu burundi ubuyobozi bw'igisagara cya bujumbura buragabisha abantu bose batarariha amakori n'amatagisi ku mazu yo kubamwo n'ayo kudandarizamwo jimi hatungimana atwara igisagara cya bujumbura yatangaje ko abacerewe bose bagiye gufatirwa ibihano ruhasha pierre claver niyo nkuru araduha inkuru y'ido n'ido umukuru w'igisagara ca bujumbura nyuma y'inama n'abatwara amakomine amazone n'amakartier agize umugwa mukuru w'ubutunzi yamenyesheje ko ingingo ruhasha zibwirizwa gufatirwa abanyagisagara bakwega amaguru mu kuriha amakori n'amatagisi abarabwa n'iyo ngingo n'abafise amazu bapangishije canke abadandaza jimi atunga imana atwara igisagara ca bujumbura avuga ko ata muntu azosubira kwakirwa ku biro iwe no mu makomine agize igisagara mu gihe azoba agiheranya amakori y'agataka n'amatagisi guhera igenekerezo rya cumi na gatanu ruhuhuma uno mwaka ibihano ku bacerewe kuriha bizotangurwa gushyira mu ngiro ingingo ya kabiri ni uko impapuro zose zisabwa muri meri ya bujumbura zizotangwa ari uko uwazisabye yerekanye ko yarishe ikori ry'agataka hamwe n'amatagisi ku bakora urudandazwa ingingo igira gatatu umuntu wese akeneye izo mpapuro asabwa kwibangikanya ikaye ndangamuryango ariyo twise mu gifaransa ikaye de menage kugira ngo ifashe kumenya aho uyu muntu aba n'uko aba ariko arariha amatagisi n'amakori naho biri uko amashami yigenga nka forikone f rwanya ikimenyane na kamwana wa mama ribona ko iyo ngingo idatomora neza abo iraba gerard hakizimana aserukira imbere y'amategeko iri shyirahamwe ahamagarira umukuru w'igisagara ca bujumbura kuhitondera kugira ntihagire abanyagihugu bazokwimwa uburenganzira bwabo agira ko asaba ko atankunzi yojamwo mu gushira mu ngiro iyo ngingo ni ingingo nziza natwe turimo bimiriza ko amakoni n'amatagisi byotangwa ariko ni ingingo dusaba ko botomora neza kugira ntihaze hagire uhava igirira ingaruka mbi ngo abure ibyo ategereza kuronka kandi ari kuriwe n'amategeko ibi tuvuga ubwa mbere ni nk'abantu usanga bagipanze badafite amazu sinzi ko nabo nk'iyo tukora ry'agataka bibagenga sinzi ko nabo zenda kwerekana urwo rupapuro kugira baronke ibyo bagenewe ari nacyo gituma dusaba ko umukuru w'igisagara cya bujumbura yokwerekana neza na cyane cyane izo ngingo nyine ziba zitumberejwe abazokwimwa ivyo bintu ariko kandi naho tugasaba ntihagire ikimenyane n'akamwana mama vyobamwo ngo have hari umuntu yimwa ivyo ari kure n'amategeko ngo nuko kumbure aterekanye ikaye y'inzu canke urupapuro rwahagura itongo kandi rimwe na rimwe usanga atatongo afise hari ikindi aho usanga hari urwaruka ruba mu gisagara ruriko rurahiga ubuzima aha tuvuga abanyeshuri n'abandi ugasanga rero n'utwo dukaye baradufise mugabo ni utw'imiryango byumvikana ko igihe bohiga bohigira rimwe impapuro ari nk'abantu bane canke bangahe mu muryango vyogorane mu gihe boba bariko baraziga amanza bitandukanye icyo bikoze umuyobozi w'igisagara ca bujumbura aravunira akagohe abanyagisagara kwayo makore n'amatagisi ari abeshaho umugwa mukuru w'ubutunzi ndetse akanasukura ico gisagara gutyo ko adatanzwe ubuzima busa n'ubuhagaze abanyagisagara ca bujumbura akamo twobatera ni uko bomenya ko umutangakori aba ariko aritungisha utanze ikori iryo kori niryo rizoheza rigafasha ibintu bimwe bimwe gukorwa na cyane cyane ko muzi yuko mu gisagara cya bujumbura inyuma y'urugo y'iwacu ni ayo matagisi nyine twikora kuri ayo matagisi kugira ngo turangure imirimo itandukanye harimo no guhemba abakozi nicyo rero gituma tuvuga tuti abanyagisagara bijukire kuza barariha amatagisi n'ayo ma empo lokatife asanzwe ategekanijwe kurihwa ikiringo ntarengwa cyo kuriha ayo makori ku gataka n'amatagisi ni itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu kuza ubuyobozi bw'igisagara ca bujumbura bwibutsa ko bwari bwaragerageje kwihangana kandi ko ikigongwe kuba gisabye kizorangirana n'itariki cumi na zitanu z'uku kwezi kwa kabiri kw'inyuma y'aho ibihano bizoca bitangura gukurikizwa ku biharuro bitangwa na meri ya bujumbura amakori n'amatagisi aheranywe arenga imiliyaridi icumi Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika gushimire Pierre Claver
barabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi ry'Amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
umugwi w'abanditsi abacuraranza imbere n'abasizi bagera ku ijana bo hirya no hino ku isi bahurikiye mu ishyirahamwe rya pen international riyobowe na Laurence Somnez bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame inyuma y'umwaka umusizi Innocent Bahati abuze irengero ryiwe aba banditsi basavye perezida Kagame kugira ico akora kuri ico kibazo mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Herve Oscar Nyangoga aharanira uburenganzira bwa muntu akaba n'umuhinga mu vya politiki ari mu Bufaransa atangura amubwira uko bakiriye iryo baruwa hashize umwaka n'umunsi umwe bahati inosa aburiwe irengero e, kuba rero abahanzi abasizi abanditsi mpuzamahanga bava mu bihugu byinshi cyane barenga ijana harimo abahawe ibihembo bikomeye harimo nka prix nobel de literature bafata umwanya bakandika basaba perezida wa repubulika y'u rwanda bamwibutsa ikibazo cya bahati inosa ni ikintu nakwita ko gishimishije ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane ku muryango we umaze igihe kinini ubuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi ngo rero ntabwo ko bitanga icyizere kugira ngo icyo kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga bikaba byasaba leta y'u rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo bahati inosa irengero rye riboneke kuba bategereje ku mwaka ushira bakaba aribwo bandika bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ko burya bavuga ngo nta bumuri itararenga kandi umuntu ashobora gutinda ariko ntagawe gutinda guhera ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko igihe cyose umuntu ataraboneka abakira icyizere y'uko hagira igikorwa aba rero numva ko kuba bikoze n'umwaka yesi nabyita nka semburo cyangwa se ikimenyetso ariko nk'uko nabivuze mbere mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo ubwo noneho bivuye mu byo nakwita ko ari abanyarwanda wenda bamuhugiraga bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga abantu baba ari ikintu cyiza cyane tubyizere ko twamenya inosa aho yaba ari kandi byaba byiza aramutse abonetse akiri muzima kwandikira perezida w'u rwanda paul kagame hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha rib ntabwo ibingibi aba bahanzi aba banditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bushorishori bwacyo nk'uko babyibukije kuva bahati inosa yabura urwego rwa ribe rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite rudafite rutazi ahantu ari ariko kuva uwo munsi kugera ubu nta kintu gishya kigeze kiboneka nta kintu gishya iyo rib yigeze itangaza ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga leta ushinzwe umuco eduard bamuriki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi akavuga yuko abahanzi bataye umurongo bataye inshingano zabo ibyabo bagomba kubyibagirwa aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri perezida wa repubulika muri iyi barwa aba bahanzi abasizi ndetse n'abanditsi banditse bagera ku ijana baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi hari aho bashimangiye ko ibura rya bahati rishobora kuba rifitanye isano n'umuvugo yanditse unenga cyane ku bibazo biri mu muryango nyarwanda nawe niko ubibona nk'uko babivuga nyine no kunenga biremewe muri sosiyete ahantu ubwisanzure bwemewe niyo umuntu anenze nibyo byaba ari ukunenga ntawe ufite gihamya burya umuhanzi niba ushaka kuza akaba yati impamvu yanditse iki n'iki ni impamvu yabivuze ariko tunafashe ko yaba yaranenze ibintu bimwe na bimwe ntabwo ariyo mpamvu yabura akabura ibirengero ni uburenganzira bwe bwo kwandika ni uburenganzira bwe bwo kuba yanenga kandi umuntu wese wasomye imivugo ye nta kintu wavuga kihabanyije n'amategeko y'u rwanda herve oscar nyanguga impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu bufaransa ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'amerika murakoze umunsi mwiza tugushimire temu kuri iyo nkuru tukivuga kuri iyi nkuru y'umusizi Innocent Bahati yabuze irengero ryiwe igipolisi cy'igihugu mu Rwanda cyavuze ko mu minsi ya vuba kizotangariza abanyarwanda ibijanye n'iyi dosiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira amubaza amakuru ya nyuma RIB ifise ku ibura rya Bahati tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe sitasiyo ya ribu ya busasamana mu karere ka nyanza yakiriye ikirego gisaba ribu ko yabafasha gushakisha umugabo witwa bahati inosa ngo waba warabuze tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe ikirego cyarakiriwe ribu itangira iperereza mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iperereza rishobora kuba rirangiye ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza none ni izihe nzitizi ribu yahuye nazo muri iri perereza niba zihari nazo zagaragazwa muri raporo y'iperereza umunsi iperereza rizashyirwa hanze abanditsi abanyabugeni abasizi bagenzi ba inosa bahati mu ibaruwa bandikiye perezida kagame baravuga ko ibura rya bahati rifitanye isano n'ibibumbiye mu buvanganzo bwe bwatuye bwatuye bukavuga bujimije ibibazo biri mu rwanda mwebwe mwitohoza mwakoze hari isano mwabonyemo nk'uko nagusobanuriye mbere twakwihangana tugategereza ibyo iperereza rizagaragaza ubuyobozi bwa rib bwigeze kuvuga ko abantu babura ku mpamvu zitandukanye ko hari n'abahitamo kwitebeza bakigira mu byabo mu rwanda cyangwa se mu mahanga amahirwe yo kubona umuntu waburiwe irengero muri rusange mubona angana ate muhereye ku inararibonye mufite
ndamutse ngusubije ngo amahirwe angana atya ari ku kigero kingana gutya bisa nkaho ari prediction cyangwa gukekeranya umuntu yabakoze ntabwo rero byaba ari byo turamutse dufatiye hamwe muri rusange ntabwo ubugenzacyaha ubundi bukekeranya bugendera ku bimenyetso Thierry murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve muri uganda tujabuke umupaka tugane mu karere ka gicumbi mu rwanda ingingo zo gukingira covid 19 mu banyarwanda zisa n'izitakigwa kimwe mu gihugu cyose amakuru yuzuzanya ijwi rya amerika ryagejejweho yemeza ko abanyagihugu bahunze ingo zabo bakaja kwihisha kugira ntibakingirwe covid 19 ku nguvu muri sekiteri ya rutare asumta kabowe niyo nkuru dufitiye ari kigali abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu murenge wa rutare mu karere ka gicumbi bavuga ko bahisemo guhunga ingo zabo kubera itotezwa bagiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyuma y'aho banze kwikingiriza covid 19 umugabo twavuganye utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko yavuye mu rugo n'umugore we bagasiga abana bakajya gucumbika aho atatangaje yumvikanishije ko gusiga abana bitoroshye ariko ko nta kundi yari kwifata kuko yari yashyizweho igitutu twagiye muri ubwo buryo tugabana ko nta kindi twagombaga gukora narabasize rwose ntabwo nangurana inzira nizikunda nibaduha umutekano tuzagenda afite mwasize n'incuke
twabisize zirahari ntacyo n'imidugudu iteganye n'uwo dutuyemo baba barimo bataba mu ngo zabo izo mbaraga bashyiramo nizo zishobora gutuma utekereza n'ibi bintu atari amahoro kuko ubwa mbere habayeho ibyorezo cyangwa inkingo amaherezo azaba ayahe ahashaka uburyo ngo mbakurayo hari mugenzi we utashatse ko amazina yatangazwa ndetse we yanze no gutanga ijwi rye wavuga ko yahisemo guhunga nyuma y'aho abashinzwe umutekano binjiye mu rugo we inshuro nyinshi adahari aho abimenyeye agahitamo kudasubira iwe umuyobozi w'akarere ka gicumbi bwana nzabonima emmanuel yemerera ijwi rya amerika ko hari abaturage bo mu murenge wa rutare banze kwikingiza covid cumi n'icyenda amakuru dufite ni uko hari abantu bamwe bagiye bagira impungenge zo gufata urukingo cyane cyane mu murenge wa rutare bari bahuriye ku itorero rimwe bitaga ngo umuriro wa pantekote ni ryo mu gutangira gukingira aho twari tugeze nko kuri za mirongo itandatu mirongo irindwi ku ijana bo haje kumenyekana amakuru y'uko nibura nka mirongo icyenda ku ijana by'abakristo babo bari baranze urukingo ariko ukabona babihuriyeho ni ariko rero kuba hari amakuru y'uko baba barahunze nta nta ntabwo mpamya ko ntayo mfite hari amakuru y'uko ah, inzego z'ibanze zakomeje kuba navuga ngo kubakangurira ariko basa nk'aho babategeka cyane ndetse bakavuga ko banabatera mu ngo zabo baka- barahunga bajya mu tundi duce tw'igihugu ayo ntabwo mwayamenye Eh, ni ukuvuga ngo muri ubu bukangurambaga ubu twagiye tubukora mu buryo butandukanye twagiye duhera ahantu hahurira abantu benshi tugera aho tugenda dusanga noneho umuntu mu rugo mu rugo mu rugo ku rugo icyo gihe rero twagira ngo dushishikarize abantu batarafata inkingo eh, ariko tunashaka mu by'ukuri n'ababa bari mu ngo badafite ubushobozi bwo kuhava nk'abakuze abafite uburwayi n'ibindi Eh, numva rero icyatujyanaga ntabwo ari ukujya kubatera ubwoba cyangwa se kujya ku- eh, kubashyira kubakangurira ku ngufu kwikingiriza ahubwo bwari ubukangurambaga abahunze muri uwo murenge babwiye ijwi rya amerika ko bazategereza bakareba aho ibintu bigana bakabasha gusubira mu byabo gusa umuyobozi w'akarere ka gicumbi yasabye ababa baratewe ubwoba n'urukingo bakava mu byabo kugaruka kuko nta kibazo bazagira Eh, ni ukubahumuriza rero bakaza tuzakomeza tubigishe tugamije kugira ngo bakingirwe ariko nta n'umwe twumva twahohotera bagaruke mu miryango dukomeze kwiteza imbere barajye mu mirimo isanzwe bakora dukomeze twiteze imbere aramutse ageze mu rugo akavuga ko yasibo baba- babadaso bamubangamiye mwamufasha iki Eh, ntabwo tuhamya ko turagira aho twohereza abadaso mu ngo z'abaturage ku- kujya ku- kubakangurira gukingirwa ahubwo wenda hari niyo hajya hajyayo ubuyobozi ni ukujyayo tukabigisha Eh, mpamya ko rero baza uwagira n'ikibazo yamenyesha inzego z'ubuyobozi zihari ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'akarere muri rusange Eh, numva rero dukwiye kubahumuriza nk'ubuyobozi bw'akarere bakaza ariko bakanareba aho bari n'abakingiye bandi ko nta kibazo bigeze bagira Eh, intego akaba ari uko twakwikingiriza kugira ngo twirinde covid cumi n'icyenda mu minsi ishize umuvugizi wa leta wungirije yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kwikingiza kovide cumi n'icyenda bikorwa ku bushake bw'umuntu kuba umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse ahubwo aho bizaba uwaba yarengereye abibazwe nibiba ngombwa akurikiranwe kandi ku rundi ruhande rumwe niba hari umukozi ushinzwe mu ba- mu- nk'umukangurambaga urengereye ntibikitirijwe bose ahubwo bijye bimenyeshwa ababishinzwe ibyo bintu bikurikiraniwe bishakirwe igisubizo ishami rya oni ryita ku buzima ku isi oms rivuga ko inkingo za covid cumi n'icyenda zemejwe uretse umwihariko uboneka kuri bake cyane nta ngaruka ubundi izi nkingo zisanzwe zigira ku buzima bw'umuntu gusa abaturage bakunze kugaragaza ko nubwo bivuga gutyo batazishyira amakenga abandi bakavuga ko binyuranije n'imyemerere yabo iki kibazo kivugwa muri aka karere ka gicumbi kigeze no kuvugwa muri tumwe mu turere tw'intara y'uburasirazuba ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka humvikanye abanyarwanda bahungiye mu gihugu cy'u Burundi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo bose bavuga ko banze kwikingiza covid cumi n'icyenda kugeza ubu mu rwanda abaturage benshi na bamaze kwikingiza kuko imibare yari ishyizwe ahagaragara na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni umunani n'ibihumbi magana atandatu mirongo itanu na batanu magana ane na cumi n'icyenda bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa covid cumi n'icyenda mu gihe miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana mirongo ine na batatu n'ijana na cumi na batandatu bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo naho miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu magana ane mirongo inani na batanu bahawe doze ya gatatu asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe Sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Dusangiri jambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi byinshi agasaro kaburaga kaboneka nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana